iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika nagize mwiriwe mwese nshuti bakunze ibijwi ry'amerika muri kumwe natwe muri rino genekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa mbere kwa bibiri na cumi n'indwi muri studio ya cumi n'umunani y'ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jewe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya icya mbere ni uko ubuzima butangura umwana akiremwa mu nda kuvuga akantu gato cyane kataboneka n'amaso nicyo gituma twebwe gukorora inda ni icyaha
uyu ni pasiteri diridiri adrien arongoye ishengero gerison des âmes ryo mu burundi avuga ku kibazo cyo gukorora imbanyi kitabonwa cyo kimwe n'abajejwe amadini cyo kimwe n'abaharanira iby'agateka ka zina muntu eh, turabigaruka ko handi hato hagati aho ibiganiro byari biko bihuza impande z'abegwa n'ingane za politike ziri mu burundi byaraye birangiriye iyarusha bumvikanye ku bibazo umunani muti bihe mugume ku maradiyo yanyu turaza kubaha inkuru ndende ariko imbere y'amakuru avugwa mu ntara banze ndababwire ko muri make higanwa ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa afurika kane w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ribandanya ku munsi w'ejo igihugu ca kongo catsinze igihugu ca maroke kimwe ku busa umukino wahuza cote d'ivoire na togo nawe uhera ivyo bihugu bifise ubusa ku busa ku mugoroba vyitezwe ko uganda iza gutana mu mitwe n'igihugu ca ghana mari nayo igaza guhura n'igihugu ca egypte mu gihe hasigaye iminsi ibiri gusa ngo Donald Trump aheruka gutahukana intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu muri leta zumwe za Amerika yimikwe bamwe mu bashinga amateka ba Amerika baramaze kugaragaza ko batazitaba ivyo birori gushika ubu abashinga amateka mirongo ibiri n'indwi bo mu mugambwe w'abademokarate nibo bamaze kumenyekana ko batazokwitaba ivyo birori vyo kuri uno wa gatanu ivyo bibaye mu gihe umuhango wo kwimika umukuru w'igihugu muri Amerika wari usanzwe uzi ko ari ivyo birori vyerekana ukwiyunga kw'abanyepolitike ba Amerika Amerika eh, umushinga amateka yakabuye abandi n'umwirabure w'umurepublikane yitwa John Robert ari mu baharaniye agateka eh, kabirabure afatikanije na Martin Luther King yatangaje ku munsi wa gatanu ko atazokwitaba ivyo birori kuko ngo itogwa rya Donald Trump ryaciye kubiri n'amategeko ya Amerika mu kuvuga ko agiye kuja ku butegetsi kuko yafashijwe n'Uburusiya muri make kandi nk'uko bimenyerewe buri mwaka buri munsi wa mbere ugira gatatu ukwezi kwa mbere y'abanyamerika baributse iragi basiguwe na martin luther king king ni umunyamerika umwirabure yishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu aho guharanira agateka k'abirabure umunsi wo kumwibuka usanzwe ari umunsi w'akaruhuko muri amerika aho abanyamerika bakora ibikorwa byo gufasha abatishoboye baranasukura amabarabara bagasanura amazu yasambutse ndetse bagafungurira abakene n'abatagira aho barara mu ijambo yashikirije ejo kuwa mbere perezida barack obama yasabye abanyamerika kubaho bisunga ibibaranga barwanira agateka kabo kandi bakorera ineza bagenzi babo nawe donald trump yarabonanye n'umuhungu wa martin luther king amwemera ko azoba umukuru w'igihugu w'abanyamerika bose atavangura radiyo ijwi rya amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri interineti ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com naho ku rubuga rwa facebook aderese yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tubanze tunyarukire yarusha ibiganiro vy'umunsi umwe vyahuje abatavuga rumwe na leta y'u Burundi gusa n'umuhuza vyaraye biheze bumvikanye ku bibazo umunani vyobaye inkingi y'ibiganiro nyezina harimwo guhagarika ubwicanyi ikibazo c'ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu n'ibindi hasabwe ko leta y'u Burundi yotanga ikigongwe co habwa abanyepolitike bakurikiranwa n'ubutungane kugira ngo abegwa n'amatati bose bitabe ibiganiro umunyamakuru wacu yarusha Pierre Claver niyo nkuru yariko arakurikirana ino nkuru ku buryo budasanzwe ikibazo catwaye umwanya munini hagati y'umuhuza n'abatavuga rumwe na leta baba bavuye mu burundi canke abahunze igihugu ni ikibazo cerekeye ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu abavuye hanze nka frederico bamvuga atwara umugambwe sa abanyafuradebu ati niwo muzi w'ingorane ikintu ca mandigira gatatu bujumbura ifata ko ari ikintu gisa n'icyaheze natwe tumubwira tuti habe namba nyabuna imandigira gatatu niwo muzi n'iryo pfundo n'iryo pfundo ry'ibibazo uburundi bufise ati kuko twebwe ku bwacu tubona ko ari guhakana ibyo abantu baba bapfunditse kandi wari umukuru w'igihugu cya tanzania ukibuka ingene y'amasezerano yatugoye tukayaronka duhavye umuntu yoza ari wenyene kubera kurondera ubutegetsi ngo ndayafuse kuba ari ukurondera akarambaraye ku barundi rero mandigira gatatu ifatiye harya umutekano n'ikibazo tubwiza kushimikirako twese n'ivyo aba ngombwa ko turondera abantu badufasha gukora ibigwanisho mu gihugu tubarondere mugabo ntituzoshobora kugira amahoro ngo dutegure amatora ivyo bitavuye mu nzira kuko acavuga ati ngo kwitegura amatora y'umwaka wa mirongo- mwaka- mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri turamubwira tuti ntibikunda ayo matora yoshoboka gute hari umutekano muke abantu bakiri mu gahinga ibintu byose bimeze uko abanyepolitiki bari hanze wa amatora twategura gutu umwanya waheze twamubariye yuko ni niyahirahira aga- aka- akagira agahindura ibwirizwa nshingiro amenye ko ari bazoza arimo a- a- ari- ari batanguye gusesa amaraso mu gihugu ndetse kubandanya gusesa amaraso mu gihugu ko nibyo arimo aragira ariko akihangana tukaganira ntahindura iryo bwirizwa nshingiro bizodutuma dushobora kuganira mu vy'ukuri abandi bati ico kibazo c'ikiringo kigira gatatu c'umukuru w'igihugu caraheze jacques bigirimana atwara umugambwe fnl ikibazo ca- c'ibiringo vy'umukuru w'igihugu cararangiye ivyo ntibikirimwo ni ugutegura amatora eh, yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ayo nayo imigambwe itari mike iravuga iti amatora nivyo mugabo tuzoyajamo gute niki cuka ki hagati y'ubutegetsi n'imigambo itavuga rumwe nayo ivyo nivyo twicarira tukaraba ukuntu rero ico cuka gituma bamwe bavuga ati twe ntidutaha twokwicwa kivaho muga ibintu vyaturaze manda ibintu vyiki tubibandanije ntitwopfa tuvuye muri ibi bintu leonardo nyangoma atwara umugambwe sndd yahunze uburundi yatumye umuhuza ko yogondoza leta ikemera kwicarana n'abegwa n'amatati bose twanamubwiye yuko ingorane nini zibuza yuko ibiganiro bitangura koko ni leta yitoza utunyoni ivuga ngo dushaka kuganira uyu n'uyu niyo ikwega amaguru kandi ikabigira nkana abantu birirwa barapfa abantu birirwa eh, barahunga kandi mu gihugu baririmba ko hari amahoro Eh, kugira ngo irambe ishike n'umwaka w'ibihu- w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri atakiraba itaranyeganyizwa aho bamwe mu bavuye mu burundi nka jacques bigirimana arahafitiye inyishu ko leta yotanga ikigongwe ku bafise imitahe ibakurikirana bahinduye imvugo natwe ibujumbura ca tubwira leta tuti leta murabona neza yuko abantu bahinduye imvugo naho muvuga yuko bakoze ivyaha bageze gute murabona neza ko bamaze kwiyamanda bamaze guhindura imvugo turasavye namwe mu avance reka abo bantu batahe baba barire ni naho baba bari mu makosa baba barire batahe ko bahinduye namwe hindura nico na nisa tolerance politique intibagira ntibana kandi la paix n'a pas de prix amahoro ntagira igiciro ega bitagenze uko onye ntaco genda neza kuko nibaza yuko amahoro arahambaye cyane kandi ugukubise ikofu kababarukarira mu nyuma muga- ka- mugirira mwikomo ejo mwahurira ahantu akagutumbera ati mugenzi Jeffrey muramba barakigenda naborewe utamubabariye wa nawe ufise kandi kantu kumubabarira ntacyo bikononera ahubwo biraguha ingufu gusumba bituma mbere umuruta gusumba kumurwana nawe nivyo nibaza twoshimikirako cyane amamanda agirwa n'abantu amamanda afutwa n'abantu ibyo by'amamanda politiki imeze neza n'amamanda aravaho ni ibintu bisanzwe cyane ikindi kibazo cashikije umuhuza n'abamvuga inyumvira n'amakenga ku ihonyabwoko rishobora kuba yatubariye ati ku bwanyu mubona jenoside ishoboka mu gihugu cy'u Burundi twamubariye tuti turavye ibimenyetso tukaraba inzankano ziri- zirimo zirigishwa nkuru nzankumbure yoba atibaza ko ashaka iyo jenoside mugabo iyo avuga ati abahutu nimuzi inyuma yanje ati kuko abatutsi bagira badutwara intsinzi wibaza ko ari ukuba bisigura iki canke mbega mbona ko abatutsi baca biyumvira iki urumva tuba tumwe turasambura amasezerano yarusha twari twubatse mu ku- mu kuzana umwumvikano no kwizerana hagati y'abutu n'abatutsi rero turamubwira tuti ubu rero ibihari urabona ko wumvise n'ibivugwa ati bishe inkuru nziza aha muramenya ibyo byose byerekana yuko urabye imi- eh, imyidogo ihari ukaraba amajambo ahari ukaraba ngene ba- abantu bitana ibikoko ba mugeri ukarumva ko hari inzigo hari ibi- habwirira n'akantu na gatonya kaba n'ibigwanisho biba byuzuye mu gihugu abantu barashobora kumarana no kuri rero ahubwo icyo kibazo mugenda mukibwira n'abakuru b'ibihugu bacicarire bagi- baducunge kuko ejo by'ukuri binashobora gusanzwe kuyangara kandi mwari mubizi ibindi bibazo byashikirijwe ni ibyerekeye imigenderanire y'uburundi n'amakungu cyane cyane hagati y'uburundi n'u rwanda hamwe n'ububirigi umubonano w'umunsi umwe warangiye bose bashima haba ku ruhande rw'umuhuza hamwe n'abo batavuga rumwe na leta y'uburundi bumvikanye ku rutonde rw'ingingo umunani zirimo ivyo bibazo byose nirwo ruzoba nk'ifatiro mu biganiro nyezina bumvikanye ko atagihindutse vyoba hagati mu kwezi kwa kabiri kuza Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika urakoze Pierre Claver niyo nkuru mu ndwi iheze twari twarabemereye ko tuzoza turabashikiriza ibiyago bifatiye ku bibazo nyamukuru vyega abanyedini mu gihe mu ntara zitandukanye z'Uburundi havugwa inda zisama zitifujwe nyinshi amashirahamwe amwe amwe y'abakenyezi hamwe n'abajeje amategeko batanguye gusaba ko hobaho itegeko riha uburenganzira umwigeme canke umufasoni murundi kazi ryo gukuramwo imbanyi atifuje yamara ivyo abanyedini ntibabikozwa mugenzi wacu Diane Ndonse yaragerageje guca ijyanye n'ivyo bibazo vyose n'abatumire biwe batandukanye mu kanya turatumire gutega amatwi ikiyago bagiranye
muri kino kiganiro turi kumwe na pasitori diridiri adrien arongoye ishengero garison des âmes ndabaramukije ndabaramukije nanjye amahoro y'imana yego turi kumwe kandi na ntirampeba esperance arongoye urunani eh, rw'abakenyezi rwiyemeje kurwanya sida na malariya na mwebwe ndabaramukije ndabaramukije turi kumwe kandi n'umushingwamanza atanaze ntikazohera ndabaramukije na mwebwe atanaze ndabaramukije nanje esperance ntirampeba atangure atubwire amatohoza ishyirahamwe ryabo ryakoze ku bijyanye no gukorora imbanyi hano mu burundi Eh, murakoze cyane no kumpa ijambo tugerageje kuraba mu matohoza twagiye turagira mu ntara zine twagerageje gucamo ni ukuvuga muri bujumbura meri bujumbura rirare no mu ntara ya cibitoke no mu ntara ya bubanza amatohoza twakoze mu bihumbi bibiri na cumi na kane twari dufise ibitigiri ijana na mirongo icenda na bitanu vy'abakorora imbanyi mu kinyegero tugeze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu twari tugeze ku bitigiri amajana abiri na mirongo ibiri n'icenda murumva ko ivyo bitigiri vyagiye biraduga cane Mm. umushingwamanza atanaze namwe ibyo amategeko mbega bivuga ku iki ku bijyanye no gukorora imbanyi hano mu burundi Eh, murakoze cyane kuduha kano kanya Eh, amategeko yo mu burundi arategekanya icaha co gukorora inda Eh, ni mu kigabane eh, c'indwi ku vyerekeye ivyaha bikorerwa ingo n'imiryango n'ivyaha biteye ku biri n'imigenzo myiza y'igihugu ariko ico caha kiri neza na neza ku gace kerekeye ivyaha bikorerwa ingo ivyo rero igitabo c'amategeko mpanavyaha kibitekanya mu ngingo zayo z'amajana atanu na gatanu gushika mu ngingo yayo y'amajana atanu na cumi na rimwe aho rero barahana hanyuma rero amategeko aratekanya neza yuko igihe umuntu yakoroje inda ari muganga muhaye uruhusha abonye yuko ari ugukingira ubuzima bw'umubyeyi bushobora kuhasiga ubuzima baramuha uruhusha aka- wa- ukoroza inda aka- akemeza akamwa- akamuha urwandiko hanyuma muganga akabisuzuma n'umuganga agira kabiri bafise impamyabushobozi zikwiye bakavyemeza e, ngira ngo sinzi ko noba ndageza ngaho muri kano ego kanya.
ego murakoze abarongoye amashengero nabo barafise uko babona ibijyanye no gukorora imbanyi reka pasteur diridiri nawe adrien agire icyo atubwiye Ego na jene ntanguye kubashimira ko mwanyiyumviriye kugira ngo dusangire kino kiyago icya mbere twebwe mu ishengero ni uko ubuzima butangura umwana akiremwa mu nda ni ukuvuga ngo igihe eh, bijya bavuga ngo habaye konsewusiyo niko abakristo bose bafata muri bibiliya eh, zaburi ijana na mirongo itatu n'icyenda kuri cumi na gatandatu bavuga ngo nk'irurusoro kuvuga akantu gato cyane kataboneka n'amaso inyonga zawe zarambona mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanje yose yashinzwe hatarabaho n'umwe ni ukuvuga ngo imana iremera umuntu mu nda y'umubyeyi nta muntu n'umwe n'aho abanyabwenge babonetse ku isi ararema umuntu nicyo gituma twebwe gukorora inda ni icyaha bibiliya ntiyigera yemeza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kwica umuntu imana yaremye nk'umuntu twamenya nk'akarorero ko afise iyo nda twe ntawe twohanura ngo nagenda yikuze ahubwo tumubwira uti izigame neza uwo ni umuntu ntawe uzi icyo imana izomukoresha Eh.
ego ibyo ngira ngo n'aba barongoye ishyiramo ry'abakenyezi umukenyezi esperance nawe nyine ngira ntabihakana muvuga ko ikiga esperance twe twashaka yuko izo mbanyi zikororwa mu kinyegero bashireho iryo tegeko umuntu yumva wese ko afise uburenganzira kuko hariho nk'ibintu twita ikizira nk'umwana yatwajwe inda na se wiwe twama tubigaruka ko kenshi uwo mwana azokwitwa ngo iki umwana yatwajwe inda na musaza wiwe uwo mwana azokwitwa ngo iki ukagenda muri ekogarafu ugasanga uri umuvyeyi ugasanga umwana mwama mwabibonye umwana ntafise amaguru canke ugasanga ni uruntu rw'urudebire rutagira epfo na ruguru none uwo mwana niyavuka azogutera amarusho atagira uko angana tubaze umushingwamanza atanaze nawe atubwire ingene abona ko iryo tegeko rishobora gushigwaho rishobora kurekurira abakenyezi gukorora inda murakoze amategeko yohinduka ku bijyanye n'igice cyo gukurura inda aba bana cyane cyane cyane ndavuga abana ndakunda mvugira abana b'imyaka cumi n'umwe umwana duca ajya kuba nyina w'umwana atagira nawe n'icyo iyo bafise afise agahuzu yambara uyu muntu bahohoteye inyamirama bigatohoza igasanga nibyo umushikiriza amazi bagasanga nibyo uyu muntu tukavuga tuti eh, yohabwa ubu burenganzira bwo kujya kwikurira kwa muganga mwebwe ndumva muvuga rumwe n'uwo mukenyezi esperance saserukira ishyirahamwe ry'abakenyezi sinzi ko pasitori diridiri nawe ariko abyumva ko mubyumva ku- Oya.
ko mubyumva kumwe najya sinibaza ko dushaka kuvuga rumwe je navuze ivy'amategeko avuga eh, mugabo uriko urumva navyo ni ivyo bintu eh, uri umuntu ni tre- bi- birateye ubwoba pasitori jambo ni kwa murakoze nyina kuma mucumuzi ijambo ntibanumva ari byiza ko dufise metero hano hafite n'amategeko ariko mbazira ijambo mbega kumenga mu burundi icyaha cyo kwica cyarakuweho nibyo cyangwa si byo Nta- ama- nta mategeko nta- umukuru w'igihugu wacu yaronse agashimwe yuko yakuye igite- itegeko y'ukwica none umwana ari mu nda si umuntu bokuraho igihano cyo kwica bagashyiraho kwica uri mu nda n'abasomeye amajambo yo muri zawe ijana na mirongo itatu n'icyenda ivuga ngo nyiri urusoro inyonga zawe zarambona n'iminsi yanjye wari wayishinze kandi umuntu aza ku isi byarateguwe nta muntu n'umwe arimo umuntu wowe urafise umu- warubatse nawe burya iyo m- nimba imana yabahezeye mu karonka abana adene y'ujya mwana irata- ziratandukanye n'izanyu bashobora kuyitora mugo ni ukuvuga ngo ni imana iyitanga ni ukuvuga rero ngo no muri ibyo byaha no muri iyo mibabaro no muri ibyo byose imana irabizi yabitegekanije icyo gituma nta nta mwumve none uwo yabaye habaye ikizira akaba umuntu yagose ku mukobwa wiwe uwo mwana ni uwo kwicwa I- ro- muce muca urubanza ngo gupfa mbega uzi icyo azoba muri muri muri ah, canada hari ishyirahamwe ryitwa focus on the family bagize ibyuma byumviriza umwana ari mu nda I- hanyuma bakagenda mu byumba abagore baroye ku- gukoreramo inda bakamwumvisha uwo mwana gena kina gena hema gena giwe mirongo indwi n'icyenda y'abagore bagiye kuroza inda baca bataha kuko amenye afise ubuzima muri we afise umuntu muzima ku buryo bw'uko numva nubwo icyo cyago kiba cyabaye hako leta ishyiraho iteko ngo abana bari mu nda tubamare tubice ahubwo bogira ngende bafashe uwo mwana yafashwe ku nguvu we we metre umuntu yamufashe ku nguvu ntibamwica mugabo bace bica umwana uko biri kose nubwo bavuga ngo kwica umwana nibaze ko bari kubavuga mu buryo bwo gukingira uwo mwana no gukingira umukenyezi mwebwe na mwebwe kandi oya niho uwo mwana bamwishe gusinzira si izina.
bamukingiye gute Eh, eh, bavuga Bavuga bati ko umwana kumukingira wamwica." amagogwa aza kubona yo kubura izina mu kibano no kubaho nabi mu bukene butandukanye mwebwe Aha, namwe nta mu magogwa ahari Eh.
navuze nti leta aho gucira kw'iteko rimwica ntibashyireho uburyo uburyo bwo gufasha abo bantu ntihabe amateka hana cyane abantu bakora ibyo byaha hanyuma uwo byashyitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ibyo ariko aravuga byo kubura impuzu ukura ibiki leta ibitegekanye kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu burundi ntawicwa Mm. mwebwe namwe usukwicuka yaba nibaza bagira yuko mugabo ntitwirengagize na pasiteri hajya mu mashengero murabizi hariho abantu benshi baduha amatemwanyaje bagenda mu kinyegero bakabakubita ibiti mu nda bama babitwereka bo mwaba muza mu ntuzi aho turiko turatanga inyigisho bakatubwira ibintu bakoresha ngo ibintu by'imyumbati bakanywa amawomo bagakoroga ibintu bakanywa n'ibindi bintu imishito murayibona imishito bagatongera imishito amafurusheti mu nda Ese abo bose ni ukubera iki ni ukwezi tini nagenda kwa muganga kanaka nkamwitora nkamubwira ibimbakiye bazoca a- amfunga ntazonyumviriza ariko pasitoro Mugabo, nawe avuga ati nawe asaba yuko babwongera ngo bofashwa eh, eh, Mbega- bagashigikirwa Ego.
mu kurera uwo mwana Mbega no mu- ntabaci- mu kugi- Ego.
no Mbega mu ntabaciriye mu kubashigikira.
ijambo.
ngira nivyo pasitoro Ego.
oya je si- sinumva navuze, ngene navuze.
ngo umuntu adasho- leta aho kuvuga ngo nishyire itegeko ryica yoshyiraho itegeko rikingira Ega ntiyashyizeho rikingira itegeko abo ryica.
bana unyumve rikingira n'uyo muntu byashikiye gutyo no guhana ababikora je ndababajije nti ko uwavyoye abantu batamwica Ba- bavuga ni kubera iki bokwica uwo mwana ari mu nda esperance avuga ko atari ukwica amategeko ni ukwica gukorera imbanyi mu mushingwamanza urakoze nagukorora imbanyi ntimuri ntikiri mu byaha byo kwica ni mu byaha bikorerwa ingo pasitori nawe muri Hanyuma- bibiliya ni icyaha Ukwica, ni ukwica.
mu mategeko ariko ntabwo ari icyaha ntabwo ari icyaha cyo kwica ni icyaha gukurura imbanyi Ni icyaha.
Ni icyaha- ni ni icyaha gitekanijwe n'amategeko Atari icyaha cyo Mugabo, kwica.
si icyaha cyo kwica hanyuma rero twebwe icyo turiko turumvikana ko na nyakubahwa pasiteri pasiteri ariko avuga yuko normal ngo baciriye urubanza umwana oya si urubanza babaciriye umwana je cyo ndiko ndiyumvira urumva niteko riracari uko ntirahinduka ariko mugabo hamwe borohereje aba bantu bafati babona bafashwe ku nguvu kubera na leta irafise mu mugambi wayo wo kuvyara Ku rugero.
rugero I- irondoka rijanye n'amagara meza ntirishoboraho kuba iri rondoka rijanye n'amagara meza ritabaye ridaherekejwe n'uyu mugambi wo korohereza bano bana badashobora gutwara inda abana batoyi bafashwe ku nguvu cyangwa umuntu nawe ntiyafashwe ku nguvu cyangwa byagenze uku n'uku n'uku kandi ibyo byaha byakorewewe biteganijwe n'amategeko bitabaye rero ikintu na- ataba- abantu batabanje koroherwa ni hahandi uzosanga ba bana ba bana nyene ba bana tumwe tubatora mu ibarabara babyara bakaca babata mu- mumaze iminsi mubyumva Amatwarete, kuba- mu kuba- binogo, kuba- abandi mu ugasanga abana bashengero babataye.
bakabatayo.
No, hajya rero hajya yaragerageje yarenze amuta yaragerageje kumukuzayo byaranse hajya ubuzima bwe- woja kuraba nyina ubuzima bwe butegereza kuba bwarangiritse kubera yarabuze uburyo bwo kumukura Eh, bwo ngerageje kumukura.
kubatahura mm, mm, uko biri kose mwese murondera inyishu kuri abo In- bana hamwe i- n'ineza n'umuke- y'abavyeyi.
neza Ineza.
y'ababyeyi.
y'umukenye y'umubyeyi yego Neza neza yego y'abakenyezi Eh, reka rero je nibaza yuko eh, umva mwese mufise imfashanyo mwe muravuga muti Oya, amategeko hariho- ariko ahinduke hariho- ahinyanyurwe hariho- mwebwe hariho- na- eh, hariho akantu urazi abantu bagombye kwiyorohereza mu kurenga itegeko ry'imana ibyo ngaha ku isi bashobora kubyorosha mugabo inyuma hari urubanza nicyo gituma kwiyorohereza cyane duca twica abo tudavuga rumwe abo tudahuje kugira ngo tworoherwe cyane akagorane kose kaje nimba ari uku amategeko y'imana ndayavyora kugira ngo niyorohereze ndabikore si uko mu ijambo ry'imana None mwebwe- umuntu wese umva aba akwiye kubaha imana byo nicyo niyumvira kuko ubuzima bwo ku isi ni bugufi cyane hanyuma inyuma yabwo zohura n'imana kandi zotubaza nyine ibi bintu byayo twabyubahirije nicyo gituma numva womenga si byiza yuko ahubwo na- nagombye kubaza iyo bavuze ngo gukorora inda ni icyaha rwose cyacyo kwica sinahuye neza mugabo kubera ngira ngo umwanya ari muto nayo kumva ni icyaha ciki
je numva hari ikintu pastor avuze ati ntimwagihurije ko yuko ari mwemera ko ari icyaha ariko kitari mu byaha byo kwica aha amapasitori nawe akavuga ati gukorora inda ni icyaha eh, cyo kwica Eh, nibaze ko kubera umwanya muto dufise ngira icyo kintu twokigaruka ko tukazogitomora neza eh, Ariko tukamenya mugabo- n'izina tucita kugira ngo ibintu bitorerwe inyishu cyane Na- nifuze ko tworangiza ariko ariko nagomba mbone ko ko Paris yari ikintu na kimwe turiko turahuriza ko aho yavuze muri Canada baca basubira inyuma abo 79 ni kubera amategeko aborohereza gukorora inda reka rero tubisabire hamwe no ngaha aya ayo mategeko aborohereze benshi bazosubira inyuma Oya.
Pastor. nk'uko abandi basubira inyuma Hanyuma kandi ikindi kintu twagira tukoroshya dusabe.
ibyo si ukoroshya- si ukoroshya gukorora inda Ego, jewe si- ku bwanjye itegeko koroshya gukora inda ni itegeko ryoroshya kwica none abakriminere bamaze Mugabo, abantu ko yego batabica ntibabica muga hari ikindi kintu nacyo twirengagiza uburenganzira ku mukenyezi ku bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza nk'uko metero atanazi yabivuze ati n'igihugu kiriko kiradusaba kubyara bake dushobora kurera n'igihugu tugezemo cya none ubu si cyo kubyara abana cumi mirongo ibiri ni ubabyaye n'isaba uzobarera mugabo rero niborohereze umukenyezi mu gihe no mu mashengero mu gihe umukenyezi avuga ati je nshaka gufata uburyo bwamfasha kuja kwirondoka rijanye n'amagara meza tureke kwitwaza ibintu by'amashanyarazi turazi pasiteri abagore b'abapasiteri babarungika mu kinyegero akaja kuri puraningi mu kinyegero none rero Ivyo ngira biragoye kuko nibaborohereze atavyemeza, Eh? nta byemezo mugabo kandi mukaba muzi yuko umuntu azohagara imbere y'imana akabazwa ibyo yakoze n'ubuzima yabayeho haba hakwiye kubaha ibi bintu ushobora kwiyoreza ubuzima navuze yuko kwiyorohereza abantu baziyorohereza uburyo bwose ego reka no munsi reka tureka kuryinjiramo cyane ngira tuzorifatira umwanya naryo nyine nibaza ko ari byo kuko Kandi hariya ikindi- tugiye mu ijambo ry'imana wusanga aho ibyo dukora byose nta na kimwe twoshikako gusa umuntu araraba nk'uko nyine twabivuze ntimubone icaha co kwica ngo twavuze ngo umuntu wese akorera imbanyi murabyumva neza pasiteri hari igihe umuntu vraiment ubona ko ageramiwe n'amagara yiwe n'ubuzima bwiwe akagira amagorwa arengeje nico kintu twavuze ku bizira canke mu gihe amagara y'umukenyezi abangamiwe nico kintu twe nibaza ko twashatse nibaza gushigikira ko bitahuritse kandi mwavuze yuko hari no gufasha muri politike y'igihugu yo kuvyara ku eh, rugero bijanye n'irirondoka rijanye Navyo n'amagara meza nibaza ariko ko biri icyo mu byo gihe dushobora inyishu kuzovugana n'ukuri si ko- ukwica umwana ibyo byose ni ibibazo bikeneye inyishu kandi izova muri twese eh, izova mu barongoye amashengero izova mu- muri mwebwe murongoye amashyirahamwe y'abakenyezi no mu bajejwe amategeko none uno munsi ikijyanye no gukorora inda pasitori mwebwe nihe mfashanyo mufise kugira ngo uwo mwana ah, bavuga ko ashobora kuvuka atagira izina ashobora kuvuka avukira mu bukene ashobora kuvuka atagira umurera mwebwe murafise inyishu kuri ibyo nk'amashengero jewe murafise mushobora nukuri kubafasha na- na- na- ni- niyo dufise nyene ubwa mbere uwo muntu aba afise kwagirizwa mu mutima ibyo bita kiripabilite nini kubera kumbura yahemukiye abavyeyi kubera kumbura yahemukiye umugabo awo rero twe turamufasha mu kumuvura tumuvuza ijambo ry'imana tukavuga ngo nubwo vyagushikiye imana ntiyagutaye imana ntikwanka ahubwo ni wihane nuvyature nubivemwo usabe ikigongo imana usabe ikigongo n'uwo muntu wa- wagiriye nabi nimba hari uwo wakoshereje muti mwebwe ijambo Ico ni icya ry'imana mbere.
mwigisha irashoboye guhindura rero umuntu.
A- a- tumuha ibyizigiro kuko imana ni uko imeze yaba imana yica abantu bose kubera abakozi ibyaha yari kuba yaratumaze icya kabiri ikiba cyamubayeko nimba ari se nimba ari musaza we nimba ari iki twebwe icyo dukokoresha hamwe nta- ibyo ntabyo turabona mugabo uwo bituzanira ni uko twamwumvisha ngo uyu mwana ko imana yemeye kwabaho akwiye kubaho ego mwebwe ngira ngo mwe mwatomoye ibyo muvuga mwavuze yuko umushingwamanza mwavuze yuko amategeko afise ko akwiye guhinyanyurwa namwe aba- eh, eh, ab'amashirahamwe nyene muravuga na mwebwe muti kubwira zijya mbanye zo mu kinyegero abantu bareke kuguma bapfa hama reka rero turangize kino kiganiro ngira ibindi tuzobigaruka ko navyo nyene mu nyuma tumvise ko harimo n'ibindi bibazo byagiye biravyukamo kandi twavuze ko inyishu ziri muri twebwe Eh, reka nshimire pastori diridiri adrien arongoye ishengero rya horizon des ames mwakoze kwitaba ubutumire murakoze nanjye nabashimiye kubona mwantumiye ego menshimire n'umushingwamanza atanaze nikazohera namwe bwenda bakenguruki ndabashimiye cyane kubona mwadutumiye reka dushimire nirampeba esperance murongoye urunani rw'abakenyezi rwiyemeje kurwanya sida na malariya namwe bwe ndabakengurukiye yego nanjye ndabashimiye cyane kubona mwatwiyumviriye ko mukaduha kino kiganiro kugira ngo dushobore guharanira agateka k'umukenyezi nuko rero dushimire diane ndonse kuri ico kiganiro twongera tubatumira mwe muri mu ntara zitandukanye canke mu makambi atandukanye ahungiyemwo abarundi nimba hari ibiyago mushaka ko tubashikirako biberekeye canke vyerekeye amadini ntimwitinye muturungikira akayimeri kanyu kuri radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com hama tuzoheza tuhatunganirize ivyo biyago turiko dusa nk'abasozera ariko imbere ko dusezerana akaririmbo kamwe hama tugaruke dusozere ikiganiro cacu akaririmbo ni mpisha mu mababa
ntiri muri isi fashe igihe mu ntambara amahoro yuzuye ntahabonera ikigeragezo kirenga ikindi gihinguka mu minsi isigaranye mana uzandengere
bisha mu mababa nk'amezi atanu atanguza nica mu muriro wambwiye ko ntazasha nica mu mazi wambwiye ko atazandebana umpereza amaboko urwanira intambara
ikiganiro iwanyu mu ntara ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu igihe cy'isaha indwi mu kanya turaza gusoza ariko imbere ko dusezerana ndabibutse muri make ku biganiro by'umunsi umwe byahuje abatavuga rumwe na leta y'u Burundi gusa n'umuhuza byaraye birangiye bumvikanye ku bibazo umunani byoba inkingi y'ibiganiro nyezina harimwo guhagarika ubwicanyi ikibazo cy'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu n'ibindi hasabwe ko leta y'u Burundi yotanga ikigongwe cohabwa abanyepolitike bakurikiranwa n'ubutungane kugira ngo abegwa n'amatati bose bitabe ibiganiro mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze na makibire ya bero yashikanye amajwi aha iwanyu diane nahaze tuzosubira ejo nk'aho twatanguriye ndacyambaye uyu mubiri ma-